Hashima harka fuunee adda moltan daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagantaa afaan Oromoo sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaadhaan meetirbaandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan Itiyoo-saatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan irraa Kamisaa muddee 2 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 23 bara 2014 qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa. dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna hoduutu dursaa oduu har'aa kan nu dhugeessiftu immoo tuujubee horaatii garasittiin isin dabarsa.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo nuti lammiiwwan itiyoophiyaa yoo wal deggerreef wal gargaarre rakkoo nuti irraa hin aanne hin jiru jechuudhaan pirezidaantiin federeeshinii atileetiksii itiyoophiyaa koomaandar daraartuu tulluu dubbattee jirti. federeeshiniin atileetiksii itiyoophiyaa naannoo amaaraa keessaa sababa ol waraansaan lammiiwwan qe'ee irraa buqqa'aniif kan oolu gargaarsa nyaataaf meeshaalee adda addaa gumaachee jira jedhameera uummanni miliyoona torba naannoo amaaraa keessaa buqqa'eef lammiiwwan itiyoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan mootummaa akkasumas namoota naannoo irraa deggersi gumaachameefii akka jiru aangawoonni ibsaniiru guyyaa har'aa federeeshiniin atileetiksii itiyoophiyaa. qarshii miliyoona afuriif tuqaa shan baasuudhaan deggersa nyaataaf kabroo kennee jira hojjettoonni federeeshinii atileetiksii itiyoophiyaa qubsuma yeroo fi zanzalamaa keessa kan jiran baqattoota kuma dhibba sagal daawwatanii jiru jechuudhaan asteer misgaanaw baardaar irraa gabaasteetti. humnoonni tplf naannoo amaaraa seenuu isaanitti taansee namoonni kuma dhibbaa afurii ol ta'an qeerraa buqqa'uun gara kaaba shawaa dhufan jechuudhaan waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo sanaa beeksisee jira. buqqaatonni kun naannoo tplf to'ate keessaa qaala inni jireenya waan hammaatiif jecha dhimmi maatiiwwan isaanii dhiisanii dhufanii kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu gabaasaa guutuu oduu booda dhiyeessina. loltoonni ugaandaa gara riippaabilikii dimookiraatawaa koongoo gama bahaatti roobii kaleessaa duuduu isaanii kan ibsan kanneen ijaan argan keeshaasaa waliin ta'uudhaan garee riphee lolaa adf jedhamu irratti duulli eegalee guyyaa lammaffaasaatti ture jedhan. kiivuu gama kaabaa keessatti kan argamu gaazexeessaa toonii kitaambaala daangaa irratti kan argamu noobiilirraa akka gabaasetti humnootii nagaa eegsisan kan naannoo sanaan tumsaman konkolaataa waraanaatiin gama seenan jedhee jira loltoonni ugaandaallee kibxata darbe erga humnoonni isaanii samiirraan haleellaa raawwatanii booda gara riippaabilikii dimookiraatawaa koongootti tuuqaxxaamuranii argamaniiru gareen riphee lolaa waltaatota humnoota dimookiraatawaa yookaan adf jedhamu kun riippaabilikii dimookiraatawaa koongoo gama bahaa keessatti fixiinsa raawwatameef magaalaa galma mootummaa ugaandaa irratti haleellaa raawwatameef himatama. gareen isis immoo hidhatasaa ta'uu dubbata sanbata darbe riippaabilikiin dimookiraatawaa koongoo karaa gorsaa pirezidaantummaa ishee akka ibsitetti bara 1990 qabee gareen kun bakka inni jirutti akka hordoftuuf gaaffii ugaandaan dhiyeessite raggaasiftee jirti. hojjetaan gargaarsaa kan kutaa noobil keessaa akka jedhanitti haleellaan garee adf irratti geggeeffamu halkan kaleessaa itti fufee bule garuu haalli isaa roobii kaleessaa tasgabbaa'ee jira jedhan kibxata darbee dubbii himaan humnootii ugaandaa akka jedhanitti haleellaan samiirraa sun milkaa'inaan manni isaa rukutee jira duulli lafuu immoo shororkeessota ni adamsa jedhan kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaati. ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan gita isaanii kan raashaa sargee laavrov waliin kamisaa har'aa wal arguuf sa'aatilee dura ministirii dhimma alaa yuukireen dimitiroo kuleebaa waliin ennaa wal arganitti raashaan yuukireen irratti qaqqabdu ejjennoo hamaa kan ittiin jedhan ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran bilinkan ennaa walga'ii iskootlaanditti gaggeessame kuleebaaf akka himanitti uummanni yuukireen yuunaayitid isteetsi qabiyyee yuukireen abbaa biyyummaaf walabummaa isheef cicha cimaa isheen qabdu beekuu jedhan. kuleebaan akka jedhanitti yuukireen of qusannaa isheetti fufti michoonni isaanii tarkaanfii pirezidantiin raashaa gara humna waraanaatti ituu hin seenin yeroo lama keessa deebi'anii akka yaadan taasisu akka fudhatan waamicha dabarsaniiru. bilinkan kaleessa michoota neetoo waliin erga wal arganii booda akka jedhanitti tarkaanfii fudhatamu keessaa gura dinagdee cimaa kana dura kaa'ameen beekamne ta'uu mala haleellaa haaraa yuukireen irratti geggeessamuuf raashaan daafoo yeroo dheeraatu ishee eeggata kanaaf rakkoo uumame kana furuuf malli tokkichi dippiloomaasiidha jedhaniiru aangawa gameessu ministirii dhimma alaa tokko tuu ta'uu duuf ibsa kennaniin bilinkan qabxiilee kanarratti kallattiin ministirii dhimma alaa raashaa waliin kamisaa har'aa innaa mari'atan irra deebi'uun ni dubbatu jedhan. aangawa gameessu ministirii ittisaa yuunaayitid isteetsi tokko waashingtan yoo daangaa yuukireen waliin waldaangeessu irratti raashaan waraana guddaa kuufatte tarkaanfii fudhachuu yoo barbaachise waashingtan qofaan taatu jedhan ministeerri ittisaa looyid oostin kamisaarraa walga'ii aangawoota kooriyaa kibbaa waliin seewul keessatti geggeessaniin akka dubbatanitti waashingtan attamiin tarkaanfii akka fudhattu tilmaamuu baatanis mooskoon tuttuqqaa yukureen irratti ooftu keessatti yuunaayitid isteetsi qofaashee akka hin taane hubachuu qabdi jedhan. oostiin gita isaanii kan kooriyaa kaabaa waliin ta'uudhaan tuuta'uudhuuf ibsa kennaniin hojii nuti hojjennu akka qaama hawaasa addunyaatti jedhanii pireezidaantiin raashaa vilaadimiir puutiin dubbii naannoo jiru akka qabbaneessan waamicha dabarsaniiru ministeerichi ittisaa yuunaayitid isteetsitti dabaluudhaan waa gaariin garuu weerara arguu dhabuu keenya jechuudhaan waraanni guddaan karaashaan naannoo daangaa irratti kuufattu qofaatu qaama rakkoo sanaa ta'uu dubbatan. odeeffannoo hamtuu nuti dhageenyu pireezidaanti vooldoomir zelenskii tattaaffii bulchiinsa isaanii dadhabsiisuuf taasifamu laachisee yaaddoo qaban ibsuu isaaniitii jedhan oostin ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteetsi antooni bilinkan gitoota isaanii neetoo waliin roobii laatiivaa keessatti innaa wal argan yuunaayitid isteetsi yoo barbaachise raashaarra uggura dinagdee kaa'uuf qophee ta'uu ishee akeekkachiisaniiru aangawoonni yuukireen akka jedhanitti raashaan kabara 2014 keessa seeraan ala qabatte daangaa kireemiyaa irratti yoo xiqqaate loltoota 90,000 walitti qabdee jirti jedhan. manni murtii olaanaa yuunaayitid isteetsi kaleessa ulfa ofirraa baasuuf mirga jiru laalchisee falmi geggeeffame dhaggeeffatee jira. kan sagalee irra jireessa sagal keessaa jaha qaban abbootiin murtii mana murtii olaanaa safuutti cichan dubartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu qabu ka jedhuuf heerarra taa'ee jiru murtii waggoota 48 lakkoofsise dadhabsiisuu yookaan hambisuuf yaada akka qaban mul'isaniiru dhimma kanarratti dhaaba fayyummaa dubartii doobs v jaaksan manni murtichaa ulfi torbanneen 15 erga lakkoofsisee booda. akka ofirraa baasan ka dhowwu seera kutaa misisiipii ka sirnaa ta'uusaallee gaafatee jira manneen murtii federaalaa gadaanaan lama ka sirna heeraa akka hin taane beeksisaniiru seerri kun seera mana murtii kan bara 1973 ka dubartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu qabu jedhu waliin wal faallessa bara 1992 keessa kaba'e seera karoora maatii waliin illee ka wal faallessu ta'uun himamee jira. dhaabbata kaayizaritti ittaantuu daayirektara maammata fayyummaa dubartii ka ta'an loorii soobal raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti dhimma isaa ka murteessu kutaalee biyyaati ulfa ofirraa baasuu laalchisee seerri federaalaa ittisu hin jiru kanaaf kutaaleen biyyaa waan fedhan gochuu danda'u jedhan. tokkummaan mootummoota uummata addunyaa miliyoona dhibba tokkoof miliyoona saddeettamii sadii kanneen rakkoo adda addaa hiyyummaa beela walitti bu'iinsaaf dhibee koovid kudha sagal fideen rakkatan gargaaruuf gargaarsa guddaa kan doolaara biliyoona afurtamii tokkoo gaafatee jira aangawoonni tokkummaa mootummootaa waggaa dhuftu sadarkaa addunyaatti uummanni miliyoonni dhibba lamaaf miliyoonni torbaatamii afur gargaarsa yeroo hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu tilmaamanii jiran kunis bara 2021 ka jiru dhibbarraa harka 17 dabaleera. qindeessaan dhimma gargaarsa yeroo hatattamaa ka tokkummaa mootummootaa maartiin giriifet namoonni gargaarsa akka eeggatan ka taasisan keessaa ijoon walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf ture tasgabbiin siyaasaa dhabamuu kufaatii dinagdee rakkoo jijjiirama qilleensaaf weerara koovid 19 jedhan giriifet akka jedhanitti addunyaarraa uummata miliyoona 45tu balaa beelaaf saaxilamee jira. dhibbarraa harki tokko qe'ee ofiirraa ka godaane yoo ta'u dubartoonniif durboonni kanneen akkaan dararaman keessaati siiviilonnis wal waraansa keessatti dararaa guddaarra ga'uun itti fufeera jedhan gargaarsi argamu lubbuu oolchus furmaata ta'uu hin danda'an jedhanii gargaarsi namoomaa deeggarsa misoomaa bakka hin bu'uu jedhan rakkoo hamaa nuti itiyoophiyaa keessatti argaa jirullee sababaa walitti bu'iinsaan bu'aan misoomaa waggoottan afurtama darban keessa argaman miidhaan irra ga'uu isaati jedhaniiru. rakkoon biyyattii keessaa akkaan yaaddessaadha ka jedhan giriifet uummanni miliyoona sagal kanneen amaaraa affaariif naannoo tigraay keessaa hanqina nyaataa hamaan rakkataa jiru jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceenaa nu wajjiniin tura. hawaasni yuunivarsiitii finfinnee guyyaa har'aa hiriira bahuudhaan biyyoottan alaa warreen dhimma yeroo itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jedhan balaaleffachuu isaanii gabaasni tsahaay daamxoo finfinnee irraa ergite in ibsa kanatti aanee dhiyaata.
Sadaasa 23 bara 2014 miseensi hawaasa yuunivarsiitii Finfinnee alaabaa Itoophiyaa fi dhaadannoowwan adda addaa qabachuudhaan mormii isaanii dhageessisaniiru. Hiriira kanarratti yuunivarsiitii Finfinnee damee hundarraa kan bakka bu'an miseensonni hawaasa yuunivarsiitii fi barattoonni irratti hirmaatanii jiru. Dr. Yohaannis Adigoo yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektera afaanota Itoophiyaa fi aadaa akkasumas miseensa qindeessituu hiriira har'a geggeeffameeti. Kaayyoo hiriirichaa akkanaan ibsani.
ኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን አላስፈላጊ ፖለቲካል ጣልቃገብነት መቃወም ነው።
Kaayyoon hiriirichaa giddu seensa dhimma Itoophiyaa irratti dhiyaate mormuudha. Akka hubannoo keenyaatti gaggeessummaa Yuunaayitid Isteetsiin ejjennoo mootummoota lixaa adabaa jiru, rakkoo uummata irra gahaa jiru, mootummaan Yuunaayitid Isteetsi lammiilee Ameerikaa Itoophiyaa akka ba'an isa wawwaatu mormuu fi rakkoo keessoo qabnu ofiin furuu akka dandeenyu himne. gama biraan immoo odeeffannoo sirrii hin taane hin tamsaasinaa darbees walitti dhufeenya biyyoota lameenii kan waggaa dhibba tokkoof kudha torbaa ol ture hin balleessinaa uummataa fi mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu baattanuus dhugaaf dhaabbaddaa waan jedhu dhageessisuufidha kaayyoon hiriirichaa.
Miseensonni hawaasa yuunivarsiitichaa dhaadannoolee garaagaraa qabachuudhaan osoo sagalee hin dhageessisne dhiibbaan biyyoota lixaa Itoophiyaarraa haa dhaabbatu ergaa jedhu dabarsaniiru kan jedhan Dr. Yohaannis mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo ja'a kan eegale hiriirri kun imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru fuulduratti xumurameeraa jiran.
በዋናነት ኖሞር የሚለውን አሁን የብላክ ሞመንት እየተንቀሳቀሰበት ያለው መፈክር ነው።
Hangafummaadhaan sochii mata duree noomoor jedhuun ta'aa jiru irratti hirmaannaa gaggeeffamedha. Kanaanis mormii sagalee maleeti kan gaggeeffame sagalee takkaa oduu hin dhageessisin ejjennoo barreeffamaa qofaan gara embaasii yuunaayitid isteetsi deemne achi geenyees daqiiqaa kudhan qofaaf dhaabbanne ejjennoowwan barreeffamaa qabanne dhufne agarsiifne. Itoophiyaa irraa harka keessan kaasaa nurraa dhaabadhaa giddu seensa kamuu ni morminaa uummanni Ameerikaa fi mootummaan yuunaayitid isteetsi dhugaa qabnu hubadhaati uummata akkasumas mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabadhaa waan jedhu fa'aa qaba ture barreeffami keenya. Sana boodas hirmaattonni daqiiqaa kudhaniif akka ta'an taasifne achiis komii barreeffamaa karaa bakka bu'oota keenyaa warra imbaasiif kennine gara mana keenyaatti deebine akkas ture.
Dr. Abrahaam Naayyee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xiinsammuuti hiriira har'aa irratti hirmaataniiru. Mootummaan Ameerikaa gartuu qabatee socho'a amantaa jedhuun qabaa jechuun ibsaniiru.
Turtii waggaa tokkoo keessatti gam tokkoof hooguun hagam akka taasifame karaa deeggarsa namoomaa taasisuun illee argineerra. Kanaaf akkamitti kun gam tokkoof tumsuu jechuu miti jennee ilaalla. Ifatti gam tokkoof tumsaa jirra nuun jechuu hin danda'an. Itoophiyaa diigaa jirras jechuun ifatti nutti hin himan. Kanaanis isaanirraa hin eegu. Garuu gochi isaanii sirriitti ibsaa jira. Finfinneen kiiloomeetira 24 irratti marfamteetti yeroo jedhan namni rifatee akka badu taasisuuf miti. Lammiileen koo dafaa ba'a jechuun maal jechuudha? Biyyi nagaa akka hin qabne fakkeessuun Itoophiyaa mataa gad qabachisuu fi taateen akkasii biyyoota garaagaraa keessatti yeroo taasifamaa ture argineerra. Ammas Itoophiyaa keessatti gartuu qabatanii yeroo isaan socho'an sirriitti argaa jirra.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi qaama tokkoof hooga jechuudhaan himannaa dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan xalayaa hiriira kana ilaalchisu imbaasii Ameerikaatiif geessanii qaamolee hoggansa imbaasichaatti kennuu isaanii kan ibsan qindeessitoonni hiriirichaa deebii garuu akka hin arganne himanii jiru. Haa ta'u malee dhiyeenya kana dhaabbata nageenyaa Waashingitan Diisitti argamuun dhimma Itoophiyaa irratti kan dubbatan Yuunaayitid Isteetsitti ergamaan addaa kan gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltimaan lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti Yuunaayitid Isteetsi ejjennoo qaama tokkoof tumsuu qabdi jedhu dogoggora jechuun himaniiru. Biyyi isaanii waraana kana akka mormitu addi bilisa baasaa uummata Tigraay waraanicha naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'isuu fi namoonni kumaatamaan lakkaa'aman buqqifamuun fudhatama akka hin qabne hatattamaan naannolee kanneen gadhiise akka bahu gaafachuus ibsanii turan. Haalli Itoophiyaa keessa jiru sodaachisaa ta'uu kan ibsa imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu dhiyeenya kana deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif karaa iimeeliitiin kenneen lammiileen biyyattii geejjiba balali'insaa argatan kamiiniyyuu Itoophiyaa gadi dhiisanii akka bahan hubachiisuu kan itti fufu ta'uu ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa.
walwaraansa kaaba itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e namoota qe'ee isaaniirraa keessumaa naannoo bulchiinsa amaaraa godina walloo kaabaa fi kibbaa akkasumas shawaa kaabaa irraa buqqaanii naannoo magaalaa dabra birhaanii kan jiran namoota kuma dhibba torbaa ol ta'u Masfin Arraagee namoottan buqqa'anii fi hangawoota dhimma gargaarsaa irratti hojjetan asoofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessee dhiyeesseera. Jaallanneen akka itti aanutti dubbisti.
Baatii sagal xumuranii yeroo da'umsaa eeggataa akka jiran dubartiin maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti dabra biraan dhaqqabuuf guyyaa ja'a imala rakkisaa keessa akka turan dubbatu.
ከደሴ ሲመጣ ጀሜ ድረስ በእግሬ ነው የመጣሁት። ከጀሜ በኋላ ነው አንድ ለምኜ መኪና አግኝቼ ተሳፍሬ ወደ ሀርቡ የመጣሁት። ሁለት ቀን ሀርቡ ላይ አደርኩ።
ደሴ kaasee hanga jameetti lafoon dhufe jamee booda konkolaataa kadhadheen gara haarbuu dhufe guyyaa lamaachin bule. achi bajaajjiin gara kamisee dhufeen achirraa ammoo deebi'een biyya makkooy jedhamu deeme ijoollee koo lamaaniif abbaa warraa koo waliin achi biyya mahaal meedaa jedhamu ayisuuzuun dhufeen guyyaa lama egan bulee booda gara dabra biraan ammas ayisuuzuun dhufne kunis daseetti tajaajila fayyaa ga'aa hin argadhu jedheenii jedhaniiru. magaalaa dasee buqqa'anii mana barumsaa dabra biraan keessa kan dabra dhibaa jedhamu keessa buufachuu isaanii kan ibse namni biraan kiloomeetira afurtama lafoo deemuusaa dubbate humnootiin hiwaat bulchiisa naannoo amaaraa bakka adda addaa keessa fagaatanii seenuu isaanii hordofee uummanni godinaalee ja'a keessaa buqqa'uun shawaa kaabaa ka seenan kuma dhibbaa afur ka jiran yoo ta'u itti gaafatamaan ittisa balaa fi wabii nyaataa godinichaa obbo Ababaw Massale ቪኦኤፍ ibsaniiru.
ከዚህ በፊት የነበረን ቁጥር ወደ ሁለት መቶ አስራ ስምንት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሀምሳ አምስት ነበረ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የቆላማ አካባቢ lakkoofsaan maandura qabnu kuma dhibba lamaa fi kuma kudha saddeetiif dhibba sagaliif sagaltamii shan ture haala qabatamaa amma jiruun naannolee gammoojjii shawaa kaabaa akkasumas kan ammaan dura walloo kaabaa fi kibbaarraa godaanan godina waag hamraa fi godina hawaasa oromoo kanneen magaalaa daseerraa godaanan walumaa galannaa laalamu godinaalee jaarraa lakkoofsi isaanii kuma dhibba afuriif kuma afurtamii tokkoo fi dhibba ja'aaf shantama ga'eeraa jedhan buqqaatonni kun aanaa godinichaa kudha torba keessa qubachuu isaanii harka caalaan garuu naannoo dabra birhaan mooraa keessa buufachuu itti gaafatamaan kun dubbataniiru kanneen mana kireeffatanii jiraatanis akka jiran dubbatan hawaasa buqqa'anii dhufan kanaaf. mootummaan qaamonni gargaarsa arjoomaniif jiraattota magaalattii biraa nyaataa fi gargaarsa ka biroo kennuuf yaalamus lakkoofsi buqqaatotaa dabalaa deemuusaan akkasumas immoo namoonni deeggarsa addaa barbaadan waan jiraniif jecha dhiyeessiin jiru ga'aa akkan ta'in ibsamee jira itti gaafatamaan kun akka ibsanitti kanneen naannoo dabra birhaan qubatan. kuma dhibba tokkoof kuma digdamii shaniif dhibba tokkoof shantamii torba gargaarsa kan argatan yoo ta'u kanneen biroon aanaalee godinichaa keessatti deeggarsa argataa jiru buqqaatonni kun mootummaa arjoomtota gargaarsaa fi hawaasa naannoo biraa deeggarsa argataniin lubbuun isaanii har'a ga'uu ibsanii jiru hanga humni danda'ame gargaaruuf carraaqamaa akka jiru kan ibsan obbo ababaaw iddoo hedduu qubataa waan dhufaniif jecha yoo xiqqaate waan lubbuu isaanii oolchu gochaa jirraa jedhaniiru. To'annaa hiwaat jala ka jiran magaalaa Dasee fi magaalaalee kanneen biroo keessatti qaala'insi jireenyaa jiraachuun ibsamee jira. Maallaqni lafa hin jirretti miidhaan dhaqqabu akkaan kan isaan yaaddeessu ta'uu kanneen yaada kennan ibsanii jiru. Naannoon Dabra Birhaan kan dhaamotu ta'uusaa waliin walqabatee qorraaf saaxilamuu isaanii keessumaa. hanqinni uffataa jiraachuu dubbatu deemsi gargaarsa raabsuu keessatti hanqina jiru gareen hundeeffame sirreessuuf akka yaalu obbo Ababaa'u beeksanii jiru godina wal waraansaa akka taatee naannoo amaaraa fi ilaalchi kennamu xiqqoo ta'uusaa ibsuudhaan gargaarsa dhala namaa daangaa tokko malee akka raabsaniif hawaasa addunyaattis iyyatanii jiru. buqqaatonni manneen barumsaa keessa buufachuu isaanii irraan kan ka'e deemsi barnootaa kan bara kuma lamaaf kudha afurii godina shawaa kaabaa keessatti kan hin jalqabamin jiru ta'uu masfin arraagee gabaasee jira.
hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. Qophiin fayyaa irraa dhibee COVID-19 keessumaa immoo vaayirasicha haala jijjiirratee dhiyeenya kana as baay'isaa Omikron jedhamu irratti waan Yuunaayitid Isteetsi jettuu fi haala talaallii Afrikaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee gabaasa Anitaa Paawolii Waayit Haawus irraa akkasumas immoo Mohaammed Yeesuu fi Naayiroobii irraa qopheessan ammas jaallanneetu dhiyeessaa itti dhiyaadha.
Deenni maqaa haaraa moggaafate Oomikroon jedhama. Jalqaba hayyoota saayinsii kan Afrikaa kibbaan adda baafame moggaasa maqaa argate. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waa'ee vaayirasii kanaa ennaa dubbatan.
This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day.
vaayirasiin bifa jijjiirrate kun yaaddoo uumuu danda'a garuu rifaatuu fiduu hin qabu addunyaa irratti tallaalii gaarii dawaa gaarii hayyoota saayinsii beekamoo qabna kanaaf guyyaa guyyaan waan haaraa barachaa vaayirasii haaraa kana mala saayinsii fi beekumsaan tarkaanfii hatattamaa fudhachuun dura dhaabbanna jeequmsaa fi yaadi wal dha'u garuu barbaachisaa mitii jedhaniiru. vaayirasii haaraan kun jiraachuun ega labsamee yeroo gabaabaa booda pireezidaant baayiden uggura imalaa biyyootii afrikaa gama kibbaa hedduurra kaa'an inni kun immoo pireezidaantii afrikaa kibbaa kiriil raamaafosaa biraa battalumatti mufannaa hordofsiise.
These restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective.
Uggurri kun kan sababaa hin qabnee fi sirrii hin taane ka biyya keenyaa fi biyyootii obbolaa ta'an Afrikaa gama kibbaarra kaa'ame uggura imalaa hojiirra oolchuu ka jedhu saayinsiin hin ajaju yookiin immoo faca'ina vaayirasicha haaraa ittisuuf kan gargaaru hin qabu jedhaniiru. Garuu pireezidaant Baayiden falmii dhiyeessaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteets caalaatti akka tallaalamaniif carraa kennuuf akkasumas mala ofirraa ittisaa akka gargaaramaniif uggura keenyee jedhan.
Omicron, it cannot prevent it, but here's what it does. It gives us time, gives us time to take more action.
Guyyaa jaarmayaan fayyaa addunyaa vaayirasii Sahaaraa kana jiraachuu beeksisee kaasee imala biyyoota Afrikaa gama kibbaa uggureen jira. Uggurri malaa kun faca'ina vaayirasii haaraa Oomikroon suuta taasisa malee hin ittisu garuu tarkaanfii dabalataa fudhachuuf yeroo nu kennaa jedhan. Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti Piroofeesara waa'ee wal'aansa fayyaa akka ta'an Dr. Teessan Beel akka jedhanitti.
both sides of this argument have good points. Um, I think that if you look at where uh, the virus has been isolated now, the Omicron variant, um, it's in many more countries now, several countries in Europe, and that includes people who do not have direct ties to Southern Africa or South Africa.
Falmiin gamlameeniin gaggeeffamu kun qabxii gaarii of keessaa qaba. Akka yaadutti jedhan lafa amma vaayirasiin Omicron argamaa jiru ammaaf hanga tokko ta'us biyyootii kanneen biraattis dabalataan mul'achuuf jira fakkeenyaaf biyyoota awurooppaa keessaa kanneen uummanni isaanii biyyoota afrikaa gama dhiyaa yookaan afrikaa kibbaa waliin kallattiin hidhata hin qabnetu vaayirasichi mudatee jira kanaaf kan addaan qooduun fakkaatu jedhan gama kaaniin bulchiinsi pireezidaant baayidiniif dr antoni faawuchi akkasumas kanneen biroo kan jechaa jiran vaayirasicha to'achuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu mijeessuuf. yeroo dabalataa barbaadaa jedhan dr beel pireezidaant baayiden lammiiwwan yuunaayitid isteetsi kanneen hin tallaalamin jiran akka tallaalaman kanneen ammaan dura guutummaatti tallaalaman immoo sadandeettii qaama namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu akka daran jabaatu godhu buustar jedhamu akka fudhataniif gaafataniiru kun gorsa gama saayinsiitii ka jedhan dr beel lammiiwwan yuunaayitid isteetsi qofaaf ta'uu hin qabu jedhaniiru.
this really should be a wake up call that we need to do as much as we can to get the global population vaccinated because ultimately, if more variants uh, are able to thrive because virus is circulating at high levels.
Hawaasni addunyaa akka tallaalamu gochuuf waan dandeenye maraa akka goonuuf waamicha nu dadammaqsuuf dhiyaatedha. Sababiinsaas boodarra vaayirasiin bifa jijjiirrate dabalataan ni dhufa taanaan sadarkaa olaanaatti ariitiin faca'a waan ta'eef tallaalii haala quubsaan kennuudhaan keessaa ba'uu dandeenyaa jedhan. vaayirasiin bifa jijjiirratu yeroo yeroo mul'achuu yerootti fufetti dooktoroonni deddeebi'anii dhaamsa walfakkaataa dabarsu innis maanguddoonnis ta'e ijoolleen lammiiwwan ameerikaas ta'e kabiroon haguuggii funyaaniif afaanii gargaaramaa fageenya isin gidduu eeggadhaa tallaalamaa ka jedhudha. mata duree har'aaf fudhanne inni lammaffaan immoo tallaaliin farra dhukkuba koovid 19 ilaallata raabsamuun suuta kan tiratu ta'uun weerara dhukkubichaa dhaabuu irratti yaaddoo uumuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa kan afrikaa beeksisanii jiru tallaaliin kun akka dhaqqabeetti lammiiwwan afrikaa tallaalamuu qabuu jedhu kana malees yeroo ayyaanaa uummanni of eeggannoo gochuu qaban laaffisuun. rakkoo biraa ta'uu waajjirri jaarmayaa eegumsa fayyaa kan kutaa afrikaa akeekkachiisee jira waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan afrikaaf daayirektera akka ta'an john kengasong tuuta oduuf ibsa kennaniin lakkoofsa namoota afrikaa keessaa kanneen tallaalii koovid 19 ittisu waraannachuu fedhan lakkoofsi isaanii gadi bu'aa deemeera.
Only 55% of, of, of vaccines that have arrived have actually been used now on the continent. That is really uh, an, an unacceptable situation because of the distribution. Okay. And we, uh, so which means if people want to be vaccinated, they can be vaccinated. And we, I'm really making an appeal. I know I've said this over and over.
Tallaaliin Afrikaa dhaqqaban keessaa harka 55 qofatu hojiirra oola. Kun haala fudhatama qabu miti. Sababiinsaas namoota tallaalamuu barbaadan qofaatu tallaalama waan ta'eef jedhan namni ardii afrikaa keessa jiru kamiyyuu kan tallaalii argachuuf carraa qabu deemanii akka tallaalaman iyyanna malli tokkittiin vaayirasicha ofirraa ittiin ittisan kana qofa ta'uu hubachiifnaa jedhan dhaabbati tajaajila fayyaa kan ardii afrikaa akka jedhutti namoonni tallaalamuurraa duubatti harkifachuun yookaan tallaaliin dhibee otoo hin taane tallaalii sana dirree xayyaaraarraa fuudhanii bakka uummanni jiru geessisuutu rakkoodha. haga ammaatti afrikaan uummata ishee dhibba keessaa harka kudhan ka tallaalte yoo ta'u dhaabbati jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa gargaaruu fi tallaalii addunyaa irratti raabsu kovaaks jedhamu tallaalii kana doozii miliyoona dhibba sadiif miliyoona soddoma fudhattee jirti afrikaan lakkoofsi uummataa qabdu biliyoona tokkoof tuqaa sadii ta'uun ibsameera kutaa afrikaatti daayirektera jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan who kan ta'an maatshidiisoo moo'eeti akka jedhanitti. namoonni ayyaana baatii muddee keessaa fi qophaa'aa yeroo jiran kanatti of eeggannoo gochuu qabu. xiinxalli jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka agarsiisutti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen ardii afrikaa keessa jiran dhibba keessaa harka 27 qofaatu guutummaatti tallaalame afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii kooroonaan qabamanii miliyoona 8.6 caalantu jira. kumni dhibba lamaa fi kumni digdamii tokko dhukkubi koovid kudha sagal isaan qabatee dhuman kanumaaniin kan har'aaf jedhee xumura dhaggeeffattoota keenyaa an jaallanne gammadaati nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiriis irratti. Lakkoofsa addaa akka sistemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229. kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaan kan isin keessummeesse anbaf qaaduu morodaati nagaatti.